ఇది నిజ్విత్ అమెరిక్ ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo bamwe mu barimyi bo mu turere twa burera na musanze mu rwanda barinubira ibura ry'imbuto z'ibirayi ubwo imbuto nazo rero zigenda zihenda kubera bumwe n'imisaruro zitaba ziboneka cyane imbuto zikagera igihe cyo kumera zihenze uyo ni umurimyi w'ibirayi mu karere ka musanze mu ntara yo mu buraruko bw'u rwanda sentare mpuzamakungu mpanavyaha yiraye mu buholande yegetse ku munyekongo bosco ntaganda ivyaha vyose yakurikiranyweko uko ari cumi n'umunani yakoreye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo sentare yungururizwamwo imanza mu rwanda ejo kuwa mbere yarabandanije iburanishwa ry'urubanza abashikiriza amanza bagirizamwo colonel tom byabagamba na bagenzi biwe ku vyaha vyo kwangisha abanyagihugu ubutegetsi mu rwanda mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesha ko bufise umugambi wo gushiraho amategeko atuma urwaruka rutijukira kunywa itabi canke ibinyobwa biboreza imbere yuko dushika kuri ayo makuru yose tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli niyo ngabo ndamutse nabo tuzindukanye ariko tuyahere mu rwanda abanyororo bari mu myerekano mu ibohero rya mageragere ni hafi y'umurwa mukuru w'u rwanda i kigali mu kanya gaheze navuganye n'umwe muri bo tutashimye ku izina ryiwe rigaragara ku mvo z'umutekano wiwe aratangura atubwira impamvu bigaragambya
no kubera umuyobozi mushyashya waje yitwa kayumba yego arimo arasohora abafungwa akabakubita amaferabeto yahagaritse abantu kwivuza abantu barimo kuborera mu mazu yananiwe kubavuza abandi yabajyanye taransiferi harimo n'umuyobozi uyobora umurenge yifuza ko twabaho nk'uko yayoboraga gisenyi akubita abantu bakaborera mu mazu yasohoraga abantu buri munsi buri munsi ibyumweru bibiri yamaze abantu bamenetse amavi kubera kubakubita ntabwo ari kumvikana n'abandi bamwungirije n'abacungagereza bose bati eee abanyakigali b'ibyigenge ku buryo n'abacungagereza bavuga bati ibintu ari gukora ntabwo aribyo ku buryo mbese ikibazo barashaka kuko ubiseraza akagikemura none ubu turi ko turavugana byifashe bite muri iyo gereza ya mageragere ubu nta buyobozi buriho abasekirite bashinzwe umutekano bose babavanyeho gereza irafunze harashwe amasasu abiri abantu basa nk'aho bateye amabuye ku rugi abasirikare n'abacungagereza bari hanze ariko gereza irafunze ubu ngubu nta kibazo bategereje ko komiseri ejo yaza mu gitondo
aho hari ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba yari umunyororo muri gereza ya mageragere ijwi rya amerika ariko ntiryashimye kuvuga izina ryiwe ku mvo z'umutekano wiwe turabandanya kurondera ubuyobozi bw'amabohero mu rwanda kugira badusobanurire iby'icyo kibazo leta ya vatikano ejo ku munsi wa mbere yarakuyeho ubudahangarwa kuri ambasaderi wayo mu bufaransa kugira ngo ubucamanza bw'ubufaransa bumubaze ku byo yagirizwa ko yagize imyitwarire mibi ijyanye n'igitsina archbishop luigi ventura yagirizwa gukora ku bagabo mu buryo butabereye ubucamanza bw'ubufaransa bwuguruye dosiye yiwe mu ntango z'uyu mwaka ariko ntibwashoboye kumubaza ku bw'ubudahangarwa yahabwa n'uko ari umudiplomate papa francisco umwungere wa ekereziya katolika yaremeye ko leta ya vatikano itazohengeshanya kurengutsa mu butungane abakozi bayo bigenza nabi mu myitwarire mibi cyane cyane ku bijyanye n'igitsina ikiza cya yemene muri kiza cyakorera muri Yemen kirabandanya ciye inkumbi mu gihe uburyo bw'amafaranga bwo gufasha kuyirwanya bwabuze nk'uko bishikirizwa na ONU umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ibihumbi amajana ane na mirongo itandatu bakekwa kuba barafashwe na korera hamwe n'amajana indwi na batanu bamaze gupfa kugeza aho umwaka ugeze ubu haruhande y'ico kiza cakorera abanyayemene bahanzwe n'ubukene inzara hamwe n'ibitero vy'indege z'urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite mu rugamba bariko bararwana n'abarobere bo mu bwoko bw'abahuti ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu wa minisitiri internationale ishikiriza ko leta ya filipine hamwe n'igipolisi bakoresheje inguvu z'umurengera mu rugamba bo bise kurwanya ibiyayuramutwe bakabigira icitwazo cyo kwica abantu ku bwinshi amnesty isaba oni gutohoza ku bishobora kwitwa ivyaha ku kiremwa muntu amnesty ivuga kandi ko intonde zikoreshwa muri urwo ruhigi rw'abakekwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe zikorwa mu buryo hahirwa abo ataco bazira kandi igipolisi kigakoresha n'inguvu z'umurengera igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara caremeye ko irani yarengeje urugero rw'ubumara bwa iraniumu rwumvikanywe ko mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico kigo cashikirije ko abagenduzi baco batohoje ku munsi wa mbere ko irani yarengeje urugero rw'ibice bitatu n'ibice mirongo itandatu n'indwi ku ijana by'ubumara bwemewe n'amategeko nk'uko babyumvikanye mu nk'uko babyumvikanye mu biganiro byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'iraye mu buholande yegetse ku munyekongo bosco ntaganda ibyaha byose yakurikiranywe ko uko ari cumi n'umunani ibyo byaha birimo ibyaha by'intambara cumi na bitatu n'ibyaha by'agahomerabunwa bitanu yakoreye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yishimiye iyo ngingo i londres twumviriza umumenyeshamakuru wacu venuste nshimiyimana mu mwanzuro yasomye yakikijwe na bagenzi be babiri umucamanza mukuru robert fremre yavuze ko bosco ntaganda yari umuyobozi wubashywe watangaga amategeko yo kwibasira no kwica abasivile mu gihe cy'imyaka irenga cumi n'itatu aneke van wudenberg wakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch yakusanyije ibimenyetso yagejeje ku rukiko mpuzamahanga kugira ngo ntaganda akurikiranwe yatangarije ijwi rya amerika ko yakiriye neza uriya mwanzuro
ndishimye cyane ni koko nakoze ubushakashatsi bwimbitse ku byaha byakozwe na bosco ntaganda nagiye gutanga ubuhamya ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha nishimye rero numvise ko hamwe n'ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari cumi n'umunani kuri jye rero ni umunsi w'ubutabera umunsi w'abahohotewe n'ababuze ababo bahoraga basaba ko ubutabera bukurikizwa ariko ni n'umunsi w'ukuri kubera ko ni ukuri kwajya hagaragara ku byaha byose byakozwe na bosco ntaganda n'ingabo za upc ibyaha byibasiye abasivili
umucamanza mukuru robert fremre yavuze ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda abaturage barenga ibihumbi mirongo itandatu bishwe mu gihe imitwe y'inyeshyamba yarwaniraga kwigarurira akarere ka ituri gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro yavuze kandi ko bosco ntaganda ubwe yiyiciye umupadiri yari yavanye muri paruwasi ye aneke van wudenberg ngo yari yarabibajije ntaganda amusubiza ko atigeze amubona
aujourd'hui, c'est le fait que le juge principal ikintu cyanshimishije cyane ni uko umucamanza mukuru yagarutse ku rupfu rwa padiri bwanalomba umupadiri wa mbere wishwe intambara imaze kwaduka mu karere ka ituri umupadiri wari ushaje bafashe bamukuye muri paruwasi ye ya mungwaru akajyanwa ku cyicaro gikuru cy'ingabo za upc na bosco ntaganda n'abasirikari be bamukoreye yitwa rubozo mu gihe cy'iminsi myinshi nyuma aza kwitwa na bosco ntaganda ubwe bosco yanyibwiriye ko uwo mupadiri atamuzi bose bavugaga ko yarurongotaniye mu ishyamba none uyu munsi ukuri kwagiye ahagaragara ko ari bosco ntaganda wamwiciye nishimiye ko abaturage ba mungwaru kimwe n'abo muri ituri babonye ibyo bifuza kumenya ukuri no kubona ubutabera
bosco ntaganda yahamwe kandi n'icyaha cyo gukoresha ubucakara bushingiye ku gitsina ni nawe wa mbere bibayeho ukitotongomo umuyobozi w'ishyirahamwe congolese support group rikorera mu bwongereza yakiriye neza uriya mwanzuro arizera ko uzabera isomo abandi bayobozi b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo tout le peuple congolais. Nous sommes tellement flattés, très contents de ce qui s'est passé. Je crois que le, la décision...
abaturage ba kongo twese dushimishijwe n'uriya mwanzuro ndahamya ko kiriya cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kizabera isomo abantu bose bitwara mu nyamaswa bagomba kumva ko tugomba kubaha ubuzima kubera ko hari abagore benshi b'abanyekongo bafashwe ku ngufu hari abana bishwe rwose twakiriye neza uriya mwanzuro twizera ko uzabera isomo abantu bose muri kariya karere
ibyaha byahamye bosco ntaganda byakozwe igihe yari yungirije umugaba w'ingabo za fprc zari ziyobowe na toma rubanga nawe waje gukatirwa igifungo cy'imyaka cumi n'ine mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuva uru rukiko rwashingwa dore hashize imyaka cumi n'irindwi ntaganda abaye umuntu wa kane ruhamije icyaha afite afite uburenganzira bwo kujuririra iki cyemezo mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu itariki yo kuzamukatira ikaba izatangazwa nyuma bosco ntaganda ufite imyaka mirongo ine n'itandatu akaba yubatse afite umugore n'abana barindwi ni umusirikare wabigize umwuga kandi wari ufite ibigwi ku rugamba yarwanye intambara zinyuranye haba mu rwanda aho yari umusirikare wa fpr haba no muri congo aho yabaye umusirikare w'icyo gihugu kandi akaba no mu mitwe inyuranye y'inyeshyamba venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres mu rwanda sentare yungururizwamo imanza mu gihugu ejo kuwa mbere yarabandanije iburanishwa ry'urubanza abashikirizamanza bagirizahamwo koronel tom byabagamba na bagenzi biwe ku byaha byo kwangisha abanyagihugu ubutegetsi raporo ya muganga ku burwayi bwa sergent francois kabayiza yateye impari ndende zatumye urubanza rwigizwayo ido nido kuri iyi nkuru twumvirize erike bagira ubusa yari muri sentare
raporo ya muganga yakozwe ku burwayi bwa sajenti francois kabayiza wari umushoferi wa generali frank rusagara niyo yihariye impaka zose mu iburanisha rya none mu iburanisha riheruka urukiko rw'ubujurire rwari rwategetse ko ukuriye gereza abaregwa bafungiwemo ashyikiriza kabayiza muganga akamupima yarangiza agakora raporo igaragaza uko ubuzima bwe buhagaze kandi akaza kuyisobanurira umucamanza metere milton nkuba wunganira sajenti kabayiza yabanje gusaba ko dr capitaine ernest ndahaye uvura mu bitaro bya gisirikare kanombe wakoze raporo atagira icyo ayivugaho yavuze ko atabonanye n'umurwayi kandi ko atari mu bakurikirana uburwayi bwa kabayiza asaba ko ibisobanuro bye byaba bisubitswe kapiteni faustin nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ibivugwa n'ubwunganizi bitatuma muganga atumbwa kuko atari bwo bwamutumije yavuze ko abashinzwe kujyana kabayiza kwa muganga bamusabye kumutwara arabyanga kandi ko dr kapiteni ndahaye afite dosiye ya kabayiza kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kwivurizaho akavuga ko kabayiza n'ubwunganizi bafite ibyo bashaka guhisha biratangaje kumva ubushinjacyaha bavuga ko kabayiza yanze kumujyana kumuvuza kandi ariko urukiko rwari rwabitegetse turasaba ko muganga ntacyo yayasobanura urwo ni uruhande rwunganira uregwa uwakoze raporo ahari purizi purizi nturumwe expert mu buganga uri umunyamategeko ureka uwayikoze ayisobanurira harimo terime tekinike z'abaganga ayo ni amagambo y'umucamanza akishikisha uwunganira kabayiza nyuma yo kwiherera akanya gato umucamanza yasabye dr captain ndahayo gusobanura ibikubiye muri raporo yakoze ku burwayi bwa kabayiza yavuze ko amaze kumenyeshwa ko uregwa yanze ko bamujyana kwisuzumisha yiyambaje inyandiko zo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kabayiza yivurizagaho kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kubonana na muganga yemeza ko yamuvuyeho rimwe muri iyi minsi yose kuva yagera muri gereza yavuze ko yasanze sajenti kabayiza afite ikibazo cyo gutakaza imbaraga mu ngingo z'umubiri hafi ya zose afite virusi y'umwijima wa hepatite b n'umuvuduko w'amaraso ukabije dr captain ndahawe yavuze ko izo ndwara zivurwa zigakira cyangwa umurwayi akazigendana afata imiti umucamanza yamubajije uko abona ubuzima bwa kabayiza muri rusange yasubije ko bumeze nk'ubw'abandi barwayi bose barwaye izi ndwara kandi ko bitamubuza kugira icyo akora geretse imirimo y'ingufu urukiko rwamubajije niba kabayiza yakurikiranwa ari mu bitaro cyangwa niba yakurikiranwa ataha muganga yasubije ko ibimenyetso agaragaza yajya mu bitaro ari uko yarembye metere nk'ubumwunganira akavuga ko n'ibisobanuro by'uyu muganga bitari ngombwa mu gihe cyose yemeza ko atabonanye n'umurwayi yavuze ko aho afungiye kabayiza nta bubasha afite bwo kwanga kujya kuvurwa ahubwo ko bashatse kumujyana mu bitaro bya gisirikare bya kanombe abasabye kumujyana mu bitaro bya ndera akunze kuvurirwamo barabyanga yavuze ko kuba ubushinjacyaha bwarahitiyemo uregwa kuvurirwa i kanombe nabyo biteye ukwibaza akabibona nk'ubushake buke akibaza icyo raporo ya muganga kapiteni ndahayo yaba ikemura mu gihe idasubiza ibibazo by'urukiko kabayiza yavuze ko abura ukwezi n'iminsi itagera muri makumyabiri ngo arangiza igihano atitira imbere y'inteko iburanisha ati nimwe ntezeho amakiriro bacamanza ati uyu muganga nibwo bwa mbere mubonyeho nta na rimwe yigeze amvura nta n'inyungu mfite zo kuryama muri gereza aho kujya kwa muganga yavuze ko ibisobanuro bya muganga kapiteni ndahayo yatanze byose bibeshya kabayiza yabwiye urukiko ko umwe mu baganga bamukurikirana yamwibiye ibanga ko abaganga bafite ubushake bwo kumuvura ariko ko abamutambamira ari abamurinda yavuze ko ubushinjacyaha bwategetswe n'urukiko gukurikirana uburwayi bwe butigeze bubikora yavuze ko kuva yafungwa amaze kubona batatu bahagwa kubera uburangare bwe bwagombye kubakurikirana kapiteni nzakamwita umushinja yavuze ko abamurinda aribo bagomba kumukurikirana bakamuvuza bitari mu nshingano z'ubushinjacyaha yikomye ubwunganira akabayiza ko akoresha imvugo zidakwiye mu rukiko kapiteni nzakamwita abwiye urukiko ko muganga daha yari ukuriye abavura akabayiza bityo ko ibisobanuro atanga bifitiye ububasha kuko nta n'icyapfana akabayiza umucamanza yahise yihaniza militoni nkuba mubuza guhagarika amarangamutima akomeye mu rubanza anamwibutsa ko ubushinjacyaha ari urwego rwa leta agomba kubaha dogiteri kapiteni ndahayo yavuze ko muri raporo yakoze atigeze ashyiraho dosiye y'ibitaro bya ndera aho yabaga yicaye generali rusagara mu majwi yo hasi yakunze kutanyurwa n'ibisobanuro byatangwaga ku burwayi bwa kabayiza kabayiza asubiranye ijambo atubufasha simba uteze kuri aba bantu banzana mu rukiko ntanabasha kwigenza ikibabaza n'uko umuntu aza gusobanura n'ibintu atigeze akoraho umucamanza tubwo bazabikurikirana ubwo biri muri dosiye naho kabayiza nawe ati icyakora imana igitabara abayo umucamanza yakunze kubuza abareganwa na kabayiza n'ababunganira gushaka kugira icyo bavuga kuri ubu burwayi kuko ngo butabareba metere pierre celestin buhuru wunganira general rusagara yafashe ijambo avuga ko agomba kugira icyo avuga nk'umufasha mu mategeko kandi uri muri uru rubanza yavuze ko azirikana imbaraga z'icyemezo cy'umucamanza kandi ko kigomba kubahwa n'uwo ari we wese yavuze ko ibyakozwe na muganga kapiteni ndahayo bitari raporo hakurikijwe uko icyemezo cy'urukiko cyabitegekaga asaba ko ibitarakozwe byakorwa naho metere valerie gakunzi wunganira koloneli tom byabagamba ntiyumvisha ukuntu aho gusuzuma umurwayi hasuzumwe dosiye yivurijeho asaba ko umushinjacyaha yagombye kujya avuga ibyo azi kandi yahagazeho hahise hahamagazwa kapiteni kabera ukuriye abazana abaregwa kuburana imbere y'umucamanza n'imbunda nto yo mu bwoko bwa masotere yahamije ko kabayiza yanze ko bamujyana kwa muganga koroneli tom by'abagamba wahoze akuriye abarinda perezida paul kagame we yavuze ko ibikorerwa kabayiza biteye inkeke avuga ko n'ubwo umuntu yaba afunzwe agira uburenganzira bwo kwihitiramo muganga yasabye urukiko kwibaza impamvu ababarinda banze ko kabayiza abonana na muganga wa ndera akibaza impamvu umuntu umuntu umaze imyaka itanu afunzwe yarahuye na muganga rimwe uwo muganga akaba ariwe usabwa gusobanura iby'ubuzima bwe muramu we general rusagara yatse ijambo nawe ati kabayiza utitira ry'imbere yanyu muramuha abantu ngo bari bo bajya kumuvuza yanenze bikomeye ubunyamwuga bw'abarinda maze avuga ko bahagarikira muganga amuvura n'igihe yaba yambaye ubusa urukiko rwakunze kumucecekesha akabyanga maze general rusagara asoza agira ati ntawe uburana n'umuhamba akabayiza bamufasha ari muzima baramukubita nibo bamugize batya urukiko rwavuze ko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa karindwi ni naho hazamenyekana hamenyekana icyemezo gifungura by'agateganyo cyangwa kigumisha mu buroko abaregwa barasaba gufungurwa bagakurikiranwa bidegembya kuko bavuga ko bafungiwe mu kato kabaviriyemo uburwayi bukomeye barerwa ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi bo bakabihakana bavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesha ko bufise umugambi wo gushiraho amategeko atuma urwaruka rutijukira kunywa itabi canke ibinyobwa biboreza inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo muyishikirizwa n'umumenyeshamakuru desire hatungimana ari mu rwanda abashikirije ivyigwa ku bijanye n'amategeko mpanavyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashyirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe albert mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze iciko aya mategeko mpanabyaha cyane cyane yubatse ku yo mu bihumbi bibiri n'icyenda ryasubiyemo rikaba rishasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bagenda bavuga yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushiranganji bw'amagara y'abantu iryo naryo uno munsi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iryo tegeko ry'ubushiranganji rivuga ibyerekeye ibiyayuramutwe ibibujijwe n'ibiki ni iryo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda urumva mu myaka mirongo itatu imaze guhera iryo tegeko ridasubiwemwo ni ukuvuga uno munsi hari ibyo usanga twita ibiyayuramutwe bikoreshwa ngaha mu burundi mugabo bitabujijwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'urwaruka muganga tade ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ibiyayuramutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu uwarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyayuramutwe bigisibije hariho urumogi hariho ibyo twababwiye byitwa eroyine hariho n'izindi twababwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita bositi ibyo rero turi ko turabigwanya dufatikanije n'ubundi bushikiranganji bwa bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwa bushikiranganji bw'umutekano turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene igihugu hari ibindi bifise ubumara nk'ibiyayuramutwe umushikiranganji ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi avuga ingene bigiye gukogwa turwanye kunywa kurenza urugero yaba inzoga cyangwa yaba itabi twarashyizeho amategeko twarashyizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi hariho itegeko ryasinywe mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi abantu bari mu mazu bari mu modoka bari mu buzi kugira tubuze abantu kunywera itabi ahantu hagendera abantu benshi ibyo rero turi ko turabikora iryo tegeko rizodufasha hari n'irindi tegeko icyo twokwita protocole sur la vente illicite du tabac iryo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganji bariko bararitosora kugira ngo turabe ko ryosohoka iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye kugira abantu ntibanywe iryo tabi kugira barigabanye bazoriduza ibiciro bazoduza ibiciro hanyuma amaze kuduza ibiciro bagabanye n'ingene riboneka iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza urwaruka rukiri ruto nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya bivuga ku rwego rw'inzoga naho nyine two turashyiraho itegeko ryotuma tukingira abana bakiri bato rejene kugira ngo umujene ntaronke uruhushya rwo kugenda mu kabari cyangwa ntaronke uruhushya rwo kugenda mu ibutike ngo yake ikinyobwa uko agombye ngo bikunde iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe cyane cyane kuko abajene nibo batangura kunywa duke duke amaheruka ugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadroge kuko basanga banyoye bakarenza urugero albert mbonerane yatanze icigwa ku bijyanye no kurandurana n'imizi ako karanda k'ibiyayura umutwe mu burundi arafise icyo asaba leta nicyo gituma twagira tuti harageze yuko leta yadufasha kugira ngo ishyireho ihindure iryo tegeko isubiremo iryo tegeko mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu kugira ngo ejo ari abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ariko aradandaza ibyo biyayuramutwe bitemewe agira ati nisunzira itegeko ibi ntibyemewe hama bagafata ibihano niho umuntu azoshobora kugira ati urugamba turiho turagira ruriko ruratera imbere mugabo mu gihe iryo tegeko ry'ubushikiranganji ridahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu cyitwa busiteri kiriko kirica urwaruka ugiye muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda ico kintu nta kirimwo ufashe umuntu ati ivyo uriko urakora ashobora kubwira ati none we wisunze iki kugira uze kumfata nivyo twagomba ko vyohinduka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida busaba abarundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayuramutwe bivura ingwara abasaba gutumbera muganga nayo ku bijyanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganji w'amagara y'abantu afatikanije n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishyira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda bamwe mu barimyi mu turere twa burera na musanze barinubira ibura ry'imbuto z'ibirayi bavuga ko naho zibonetse zizimvye cane ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu claude ganza mu nyamagana ubwo imbuto nazo rero zigenda zihenda kubera bumwe n'imisaruro zitaba ziboneka cyane imbuto zikagera igihe co kumera zihenze aba ni bamwe mu bahinzi twaganiriye tubasanze mu isoko ry'ibiribwa rya nyagahinga mu kagari ka nyagahinga mu murenge wa cyanika mu karere ka burera hari abatuye muri ibi bice kimwe n'abaturuka mu karere ka musanze bari baje gushaka imbuto y'ibirayi bavuga ko ikiro cy'imbuto y'ibirayi gikomeje kugenda kizamuka ku mpamvu zinyuranye bagarukaho nitwa yankurije vensa nkaba naremeye no soko rya nyagahinga naje gushaka imbuto y'ibirayi vensa imbuto wayibonye cyangwa nibwo ukize imbuto nayibonye tu ubu ngubu ikiro cy'imbuto kiri kugura ngaho naguze kuri magana atatu mirongo itanu niko bisanzwe cyangwa byarazamutse cyangwa byaragabanutse urebye ntobye byururuka ariko noneho ntabari guhinga ku sezo ya mbere ubwo buzakurikiraho izurira birenzeho uko turi kuyigura ariko noneho bitewe nuko hari n'ibyaturukaga uganda bikaba bitakiza niyo mpamvu biri gukomera iyo wenda byabaga biva uganda ikiro cyabaga kiri kurangaho ubigereranyije n'ubu ngubu cyarazamutse cyaragabanyutse cyarazamutse cyaguraga ngaho ubundi cyabaga kuri magana mirongo itanu magana mirongo irindwi bitewe n'uko abahinzi biyongeye ni ukubona atari ikibazo ko twihingira ibivuye ubuganda turakeraho oya mubaze n'abandi imbuto nzima ntabwo iri kuboneka baduhindura imbuto indi mbuto yarashaje ku butaka inaha ntabwo bayihindura ntabwo ari kuyihindura ibirayi ubu byatangiye kurumba kuko biri guhaga ubutaka bwa muntu ntabwo iri kujana n'ubutaka dutunze hano mu kagari ariko ngo hari n'iyo mwaguraga yaturukaga muri uganda yabaga ari nziza ugereranyije n'iya hano indi yaturukaga i buganda yari imbuto batateranye ifumbire ino yo mu mahanga none kubera ko tutari kuvuga rumwe n'abaganda abaganda baradusuzuguye kubera ko turi kwihesha agaciro imbuto yabo turi kuyanga turi gukunda iyo mu rwanda uko igiciro cy'imbuto y'ibirayi gitumbagira niko abahinzi bahinga bikandagira kuko mu gihe bejeje bagenerwa igiciro ku kiro cy'ibirayi bagasaba ko leta yajya igena ikiguzi ku mbuto y'ibirayi kugira ngo umuhinzi nawe ayibone bitamuhenze baraze bati ipeko ni ijana ku ruseke dushizeho igiciro iki n'iki n'iki n'aya n'aya ariko ntibarebe ku kibazo cy'ifumbire ntibarebe ku kibazo cy'umukozi ntibarebe ikibazo cy'umuti ubwo rero ugasanga twese turi kubigwamo n'imbuto borashoye ikibazo se ntibaba barebye icyo cyagera ntagire n'icyo mudutwereraho iyo babashyiriyeho ibiciro ntabwo bareba ayo mwashoye ngo barebe ko mubona bareba nabyo ibyo byose biri gutuma umuntu umuhinzi mbega asubira inyuma cyane ubukene bukarushaho kwiyongera bisigaye bitugora ahubwo bamwe basigaye bananirwa guhinga kubera ubushobozi bukeya intara y'amajyaruguru niyo ifatwa nk'ikigega cy'igihugu cyane cyane ku bihingwa birimo ibigori ibishyimbo n'ibirayi imibare ubuyobozi bw'intara bwatanze umwaka ushize igaragaza ko hegitari imwe ibasha gusarurwaho toni eshanu z'ibigori enye z'ibishyimbo no hagati ya toni mirongo itatu na mirongo ine z'ibirayi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ubwo umukuru w'igihugu yasuraga tumwe mu turere tw'intara z'amajyaruguru n'uburengerazuba abaturage ba burera bamugaragarije ikibazo cy'imbuto y'ibirayi ndetse asaba inzego zibishinzwe kugishakira igisubizo bikava mu nzira minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi geraldine mukeshimana yasobanuye ko gushakira umuti ikibazo cy'imbuto y'ibirayi bigeze ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana kandi ko iyi minisiteri irimo gufatanya n'abanyeshuri biga ubuhinzi muri kaminuza ya busogo mu gufasha abahinzi gutubura imbuto nubwo bitanyuze umukuru w'igihugu wibazaga impamvu iki kibazo kidakemuka kuko akizi kuva mu myaka myinshi ishize muri bibiri na cumi na gatandatu hafi mirongo inani ku ijana by'imbuto nziza zakoreshwaga zavaga mu bihugu byo hanze kandi zimwe zikaza zirwaye zikaba zakwanduza n'imirima mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yashyize imbaraga mu butubuzi bw'imbuto hari hakenewe ibyumba makumyabiri na bitanu bibasha gutuburirwamo imbuto ariko hubatswe ibitarenga bitanu twashatse kumenya iki kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda rabu kivuga ko imbuto y'ibirayi ikomeje kuba iyanga bigatuma ihenda ariko ntibyadukundiye cyakora umuyobozi mukuru wa rabu bwana karangwa patrick yanyandikiye ubutumwa bugufi ambwira ko aza kubaza neza iby'iki kibazo asoje inama yarimo uyu muyobozi ariko muri ubwo butumwa bugufi yanavuga ko abahinga mu kwezi kwa karindwi atari benshi ku buryo baba babuze imbuto muri rusange ubuhinzi bwihariye umwanya munini mu bukungu bw'igihugu ikigo gishinzwe ibarurishamibare gitangaza ko mu mwaka ushize umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutseho umunani n'ibice bitandatu ku ijana umusaruro w'ubuhinzi ukaba warazamutse ku rugero rwa gatandatu ku ijana raporo ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yerekana ko abanyarwanda hafi miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atanu babarizwa mu rwego rw'ubuhinzi mirongo itatu na barindwi n'ibice bitatu ku ijana by'aba nibo bakora ubuhinzi butanga umusaruro uhagije ku buryo basagurira amasoko mu gihe mirongo itandatu na babiri n'ibice birindwi ku ijana bo bahinga kugira ngo babone ibitunga imiryango yabo gusa claude ganza munyamagana mu majyaruguru y'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.